bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na joy diane inahazwe indongo y'ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze imiti iraza iki- ikajya hariya mu bitaro aho ugira ngo tu- bari duheze nyine tuvugwe bakatukubwira ati ngo nta miti ihari imiti ikagenda ica mu mpande zitandukanye tutazi iyo iri kirajya uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya rusenda iri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aragaruka ku kibazo c'imiti bataronka baramuka bayironse naho ikajanwa mu bindi bitaro iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndabwire muri make ko umuvugizi wa leta ya kongo umwanya n'umwanya aza kuremesha ikiganiro n'abanyamakuru aho vyitezwe ko perezida kabira ab- aho vyiteze ko abatari bake biteze ko perezida joseph kabira yaba akavuga nimba azokwitoza canke atazokwitoza amatora yimirije muri ico gihugu lambert mende umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru akaba n'umuvugizi wa leta mu kanya bw'itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa af party isaha ico kiganiro kiberako ntikiramenye- ntiramenyekana ariko turababwira umuhari wishinze guharanira intwaro rusange muri congo luka lute pour le changement ugizwe ahanini n'urwaruka wasabye abanyekongo ko ari nka hamwe kabira yohirahira akavuga ko azongera kwitoza boca biha amabarabara muri kano kanya amakuru dukesha bagenzi bacu mu gisata c'igifaransa yemeza ko umurwa mukuru wa congo kinshasa utekanye umukuru w'umurwa ujeje gutunganya amatora ku ruhande rwiwe yabwiye itorokanizo nyene ry'amakuru y'abafaransa afp ko atakirahinduka isaha ntarengwa ko yo gutanga kandidatire ku bashaka kuzokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwa cumi na kabiri ari saa cenda n'inusu ku masaha yo muri congo mu bamaze gutanga kandidature zabo harimwo bane mu batavuga rumwe na leta barimo n'uwahoze ari umurwanyi jean pierre bemba gusa moise katumbi atavuga rumwe na leta yari yarabujijwe kwinjira muri congo mu ndwi iheze ntibiramenyekana neza ko aza koroherezwa mu gutanga iyo kandidatire yiwe amasaha ataramujana kuko bari bata- ntibaranashobora kumenya yuko najya araza kwitanga iyo kandidature canke ko aza kwitanga turaza kubibabwira mu makuru yacu yo hanyuma abagabo cumi hamwe n'abagore bane baranyurujwe n'abakekwa kuba abarwanyi b'abaganda bahurikiye mu muhari adf batowe ibiziga mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo nk'uko amakuru ava mu gisirikare yabitangaje ivyo biziga vyatowe i beni ni mu ntara ya kivu y'uburaruko ihana urubibe n'ibihugu vya uganda u rwanda ahavugwa ikiza ca ebola muri kino gihe umuhari w'abarwanyi adf washinzwe n'abarwanyi b'abayisilamu barwanya perezida wa uganda yoweri kaguta museveni bari mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatanu kandi bagirizwa na leta ya kongo hamwe na onu kwica abanyagihugu baharurwa mu majana kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na kane radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi naho ni ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ine na zitanu metero mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe ku mugoroba ni metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri ahandi mutwumva ni kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com facebook ni voa radiyo yacu ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu nongere ndabaha ikaze amakuru tubafitiye muri kano kanya turahera mu gihugu c'u Burundi aho abanyeshuri bakoreye ikibazo gitanga uburenganzira bwo kwir- gukurikirana inyigisho z'imyuga z'inyuma y'ishure nshingiro ku kigo c'ishure rya komune mitakataka ni komune n'intara ya bubanza bagiye gusubiramwo ibibazo vy'ubushakashatsi siyanse hamwe n'ibibazo vyo kwiyungunganya entrepreneuria turi kumwe n'umenyesha amakuru w'ijwi rya amerika raymond zimana ariko arakurikirana ino nkuru remo amahoro ngaho i bubanza
mahoro diane kubera iki ivyo bibazo bizosubirwamo
nk'uko Firmino vyumvore arongoye umugwi uje gutunganya icyo kibazo ahejeje kubishikiriza mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru yemeza yuko ivyo bibazo biboneka ko vyibwe na cane cane baravye amanota abo banyeshuri baronse muri ivyo vyigwa bakaraba no- n'ayo baronse mu bindi vyigwa Eh, na- ikindi Mhm.
cemeza yuko ngo vyibwe ni urubanza rwaciwe na sentare ya bubanza ku bantu bari bahagarikiye ico kibazo harimo umuyobozi w'ishure shingiro rya gahongore
naho eh, honyine ho- hoba harabaye ubwo busuma bw'ico kibazo gahemo
kuri ico kibazo uyarongoye umugwi ujeje gutunganya ikibazo ca konkuru yavuze yuko igisuma ari gifashwe ngo naho hoba harabaye ubusuma ahandi aho niho haboneka ivyere- ivy- bafise ivyemezo ko ubwo busuma bwabaye arico gituma aho honyene ariho bazosubiramwo ivyo bibazo Mm, hama ko wumva hariho abagirwa navyo ubu bariko barahanwa vyifashe gute
ego umuyobozi w'ishure shingiro rya rya gahongore hakizimana feridina na hashimagizwe eraste yari ahagarariye ikibazo kuri icyo kigo cy'ishure baraciriwe urubanza rw'imyaka igihano cy'imyaka ibiri na sentare ya bubanza hanyuma ababasuriye nabo bakigwa ihadabu y'amafaranga ibihumbi ijana urakoze cane remo nzimana ubandanye ukurikirana iyo nkuru hama turahava tuyigaruka ko nayo nyene makuru yacu ari imbere
urakoze diane tukiri mu burundi mu ntumbero yo kugabanya ubushomeri no gukabura ubushakashatsi mu rwaruka ikigo cigisha uburimyi n'ubworozi ca mutwenzi muri komune ya kirundo kiriko kirigisha abanyeshure bahejeje amashure gukora ibikoresho bivyaza umuyaga nkuba imishwarara y'izuba ibindi muravyumva mu nkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika mu kirundo jean bosco ndarurinzi gushika uno munsi ibati rihingura imishwarara y'izuba mu muyaga nkuba rizwi ku izina rya plaque solaire mu rurimi rw'igifaransa riva mu bindi bihugu amabati nk'ayo ya mbere yiteranirijwe n'abarundi aramaze kuboneka mu ntara ya kirundo urwaruka rwarangije amashuri rubura akazi rwateranije ayo mabati rwigishijwe ubwo buhinga n'ikigo cigisha uburimyi n'ubworozi ca mutwenzi ni ikigo kiri muri komine n'intara ya kirundo uyu aratubwira uko babishitseko Plaque rero ukuntu twayikoze novuga nti twayikoze ku buryo batanguriye ko abandi gukora kuko ubu uravye ukuntu abandi bakora bakoresha amarobo bakoresha ubuhinga butembere kuruta mugabo twe twaziteranya n'amaboko n'iminwe tugatora ibikoresho bikenewe guteranya n'iminwe tugatora ikindi gikoresho deje kubiteranya gishobora gufatanya kigafatanya ibiyo n'ibyo bita amaserire kugira ngo ikisohoka yose ifatanye neza twa tuntu twose baterateranya tumeze neza naho hari agahaze kuri ayo maparake biteranirije uyu yemeza ko hari icyo asumvya ayava hanze ibikoresho vya mbere twarose nivyo twe twarose umuzungu yari yavuye hanze niwe yaduhaye amamateriye twakoresheje mu ntango kandi n'ubu niwe numva ngashaka kuduha izindi zo kugira twameriyore turaye ko twakora praxorere ego ziri kw'isoko nk'iz'abandi turabishoboye kubera izo twakoze ego ntizi- ntizifise ubuhinga nk'uburi nk'ubwu izindi ziri kw'isoko ariko zikora gusumba mbere na ziriya ziri kw'isoko kubera turafise ibyuma bizipima uzipimye ukaca upima n'iri kw'isoko ubonye eh, zikorwa n'abashinwa twe dufise ubuhinga dukoresha butuma ukora praxore ifise ubuhinga busumba iziri kw'isoko uno munsi ikigo c'abahaye ubwo buhinga cegukira diyoseze katolika ya muyinga catanguye cigisha abatashoboye kubandanya amashure kurima no korora kijambere patiri girarodo ngendahayo akirongoye avuga ko vyabaye ngombwa ko biyumvira ikibazo c'urwaruka ruheza amashure ntirubona akazi ihangiro ry'ivyo vyigwa ni ugufasha ubwo rwaruka gushika ku ntambwe yo gutora ibintu bishasha abandi bahinga batarashikako ivyo bita découverte mu gifaransa iyo novuga nti ni imyuga tuba dushaka yuko ibakura mu gashomeri barimwo ishobora guca imuha ikintu abantu bakeneye ubwo nyene bagaca bagira baga- bagaca baronka ikibunganira kuko benshi usanga bafite izo mpapuro z'umutsindo mu muyaga nkuba mu bundi buhinga bw'ivyuma n'ibindi mugabo ku vy'ukuri ntashoka aronka akazi kuko kenshi hari aho biga ibintu vy'amajambo ibintu vye- vy'ibintu vyo ku kibaho gusa bakabimenya mu bwenge mugabo batabona ibineza ibintu abantu bakeneye ubwo nyene ngo babishire mu ngiro kugira abantu bace babibagurira kuko biza eh, bi- bikura ingorane bari bafise ikindi nacyo dushimikira ko novuga ni nk'ikigwa gishasha ni ukubigisha ukuntu eh, kubakaburira ubwenge kugira ngo bashobore eh, kubona inzira bashobora gucamwo kugira ngo batore bishasha bitari eh, bwatorwe novuga nti kandi bishobora gufasha iyo urwaruka ruhawe ubuhinga nk'ubwo rukunze gushikiriza ibibazo vy'imi n'imitahe yo gutangura kwiyungunganya ikigo kiriko kirabakurikirana kiramaze gutegekanya ingene kizobaherekeza ni uko dutegekanya ko baca bashira ba- baja eh, mu mu makoperative biroroshe rero yuko dushobora kubaha mu gihe bari hamwe ari umurwi w'abantu cumi mirongo ibiri yuko umuntu ashobora no kubaronderera intererano akabaha icyuma gifyatura eh, arya modire fotovoltaike canke abaha eh, sinzi akamashini gakora iki n'iki hanyuma rero bakabandanya bo nyene bagira eh, bakorera hamwe eh, kugira ngo baronke inyungu rusange bazisangire hamwe kuko ari umwe akagenda ntazoronke ivyo bikoresho ariko bari hamwe bazoshobora kubandanya nico twiyumvire kugira ngo bishobore kubandanya muri urwo rugendo rwo gushikana ubwo rwaruka ku buhinga bwo kwihingurira ibati rihingura umuyaga nkuba mu mishwarara y'izuba rimeze neza ikigo ca mutwenzi cakira abarangije amashuri yisumbuye yigisha ivy'umuyaga nkuba mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
mu rwanda naho ubushikiranganje bwitaho amagara y'abantu burasaba abanyarwanda kugabanya ingendo zitari ngombwa muri ico gihugu bibaye ngombwa ko bajayo naho bakicungera aho bagendera mu rwego rwo kwirinda indwara ya ebola imaze iminsi ivugwa muri ico gihugu asumta kaboyi umenyesha amakuru y'ijwi ry'amerika mu rwanda aratubwira ibindi ku ino nkuru mu cyumweru gishize nibwo humvikanye amakuru avuga ko muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo hongeye kumvikana indwara ya ebola nyuma y'aya makuru minisiteri y'ubuzima isaba abanyarwanda kwirinda kugana mu bice bivugwamo iyi ndwara nta mpamvu ikomeye ituma umuntu ajyayo minisitiri diane gashumba uyobora iyi minisiteri mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuri uyu wa kabiri yavuze ko n'uwagira impamvu ituma yerekeza mu gihugu cya kongo cyane cyane ahavuguye indwara akwiye kwitwararika cyane akirinda gukora ku muntu ukekwaho iyi ndwara akirinda kugira aho ahurira n'amatembabuzi ye ni ukuvuga icyuya inkari amacandwe ndetse n'amaraso minisitiri w'ubuzima mu rwanda yatangaje ko nubwo kugeza ubu mu rwanda nta ndwara ya ebola irahagera ariko abanyarwanda bakwiye gukomeza kwitwararika ku butaka bw'u rwanda nta ebola ihari ubutumwa duha abanyarwanda ni ugukomeza kwirinda ebola ni indwara idapfa kwandura kugira ngo umuntu yandure ebola ayanduzwa n'uyifite ari uko yamukozeho ari uko yahuye n'amatembabuzi y'umurwayi wa ebola icyo rero kirerekana yuko habaye gahunda y'isuku ihoraho isuku ikaba umuco gukaraba intoki eh, n'isabune igihe cyose ntabwo ebola yatugeraho nubwo hakwinjira umuntu ufite ebola mu gihugu cyacu tubyirinze ntabwo abandi bantu bakwandura ebola leta y'u rwanda yatangiye kwigisha abaturage ibimenyetso biranga iyi ndwara ndetse ikabasaba guhita batanga amakuru mu gihe babonye umuntu wese uketsweho iyi ndwara ikindi twigisha abaturage ni ukumenya ibimenyetso byayo kugira ngo nibaramuka babonye ufite iyo ndwara batange amakuru bihuse ku ivuriro riba- ribegereye umurongo wa nimero itishyurwa ijana na cumi na kane ku buyobozi bwa polisi bumwegereye kuko iyo icyorezo cyabaye tuba tugifatanyije n'inzego nyinshi n'inzego z'umutekano ingamba rero ni ugukomeza kwigisha abaturage ni ugupima abinjira ku mupaka izindi ngamba twafashe nka minisiteri ni uko hariyo abakozi eh, bo mu mavuriro pima nyine abashaka kwinjira mu gihugu bose izo ngamba rero zirahari nta nubwo ari ku mupaka wa hariya igoma gusa no ku zindi mbibi z'igihugu aho dutekereza ko icyo icyo cyorezo gishobora kuba cyaturuka izo ngamba zirahari nubwo abanyarwanda basabwa kwirinda bamwe baganiriye n'ijwi rya amerika bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka batangaza ko iyi ndwara bazi ko ari mbi koko ariko umuco ubagora biragoye biragoye kuko hari igihe utambuka udasuhuje umuntu nka mudaherukana yumva ko hari uburyo bundi u- uwabaye cyangwa se uko wanze cyangwa se agasuzuguro ni biki ariko nibiba ngombwa tuzajya tubikora iyo myumvire imwe tugende tuyikuramo tuyirwanye leta y'u rwanda yashyize abaganga hirya no hino ku mipaka ihuza u rwanda n'ibindi bihugu duturanye aba baganga nibo bapima binjira mu gihugu hose bagasabwa ko umuntu wese bazajya bapima bakamusangana umuriro uri ku kigero cyo hejuru kandi amaze iminsi itarenze makumyabiri n'ibiri avuye mu duce two muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ebola yagaragayemo bazajya bakumirwa kwinjira mu gihugu ebola ni indwara iterwa n'udukoko twinjira mu mubiri w'umuntu tugatuma ava amaraso ahantu hose hari umwenge ku mubiri we ikaba yandura byihuse cyane binyuze mu matembabuzi ayo ariyo yose y'umuntu uyirwaye kandi ikica vuba asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asomta kaboyi urakoze kutwugururira umwanya tugiye kubashikiriza iby'amagara y'abantu ijya nino tuve rero mu rwanda tuce tuza mu kambi ya rusenda ari muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ahavugwa ubukene bw'imiti abagize ngo baraburonka barayironka mm, ahatandukanye igatwagwa ahandi ibindi ku ino nkuru na vedaste ngabo hakoresha ijya amerika muri kongo impunzi z'abarundi zivuriza ku bitaro bikuru byo kwa nundu inyinshi ntiziba zahawe taransiferi n'ivuriro ryo mu rusenda ndetse na poste de sante yo mu nkambi yo mu rusenda kubera uburwayi buba bwananiranye ariko iyo zigeze kuri ibi bitaro bikuru biri mu birometero bigera kuri cumi na bibiri n'inkambi yo mu rusenda zivuga yuko zivugwa nabi kuko hari igihe abaganga babategeka kujya gushakira imiti ku mafarumasi ari hanze y'inkambi muri iki gitondo ubwo twageraga kuri ibi bitaro ahavurirwa abana twasanze naho imana francine agwaje umwana ufite imyaka itatu y'amavuko maze atugaragariza ibibazo bahura nabyo iyo bafite abarwayi kuri ibi bitaro bikuru byo kwa nundu imiti iraza iki- ikajya hariya muze mu- mu- mu- mu bitaro aho kugira ngo tu- bayiduheze nyine tuvugwe bakatukubwira ati ngo nta miti ihari imiti ikagenda i- inyoro- i- ica mu mu- mu mpande zitandukanye tutazi iyo iri irajya bigaca bisaba bakatubwira ngo tujye ku- kwigura kuri foromasi hari n'undi usanga nta n'amafaranga afise yo ku yo kugura iyo miti usanga n'umwana afite nk'itayi imwe none nkaraba iryo tayi imwe sasa izangurira imiti ni- nzabyishobozamo gute kandi mfise ni- ni- ni- n'inda nanjye indaba ni nabo kagataye kamwe nagenda kukaguramo imiti jean nzohoca mbaho gute naho waba ufa- ufite izo taye zitanu ufite ababa zirya urumva imiti ntacyo nta- ntabwo uronka imiti uri- uri- uri bugure bamwe mu bagwaza baba bagwarije izi mpunzi zo mu nkambi yo mu rusenda kuri ibi bitaro bavuga yuko nubwo bahabwa za taransiferi zo kuja kwivuriza kuri ibi bitaro bavuye ku mavuriro yo mu nkambi yo mu rusenda bahamya yuko bagifite imbogamizi zo kudahabwa za taransiferi zo kujya kuvuriza abarwayi mu bitaro by'i bukavu joseph sawushimike yari amaranye umurwayi amezi atatu muri ibi bitaro ikibazo dufite ngaha si ikindi ni uko iyo batuzaniye umuntu ngaha ntibamukurikirana cyane icya mbere ikigira kabiri n'iyo bishyitse bakamukurikirana n'aho abarembye aho kugira ngo badufashe kugira ngo bamu- bamwunguruze kugira ngo bishoboke nimba ariyo ndwara itashoboye kuvurirwa ngaha bamujyana ahandi kugira ngo uyo muntu akire ntabyo badufashamo hari n'uwo bari bagiriye dosiye kugira ngo agende iyo dosiye twarabuze yazimanganiye kugira ngo bamujyane i bukava ari wowe wonyine yaciye agira ante yitaba imana umuyobozi w'ibi bitaro bikuru byo kwa nundu bwana lisie enlongo bitondola avuga yuko basaba izi mpunzi kimwe n'abandi baturage b'abakungumani kujya gushakira imiti hanze y'ibitaro iyo mu bitaro ari nta miti ijyanye n'indwara baba batoye mu barwayi gusa uyu muyobozi avuga yuko kuba bamaze igihe cy'amezi ane ishyirahamwe rya afbd ritishurira impunzi zivuriza kuri ibi bitaro biri mu bituma hari igihe imiti igenda ibura bityo bagasaba abarwayi kujya kuyishakira ibi bibazo by'aba barwayi bivuriza kuri ibi bitaro bikuru byo kwa nundi bavuye mu nkambi yo mu rusenda biyongera no ku kindi kibazo cyo kuba abagwaza bakora urugendo rw'ibirometero bigera kuri cumi na bibiri n'amaguru kugira ngo bagere kuri ibi bitaro bityo bigatuma abarwayi hari igihe batabona ingemu ni ukuri kugemurira abarwayi ngaha biragorana cyane nk'ubu nkanje nk'umugabo wanjye amaze iminsi aza uko aza ni igihumbi asubiye inyuma ni igihumbi ugasanga bifite ingorane ubu sinzi uramutije agakinga niko yari yaje k'ejo arambwira ati numva ndushe sinzosubira kugaruka aha dufite ingorane zikomeye ko hariya mu kambi niwo bayifuza kuza kureba aca yiyumva none ingenda zifise none amafaranga se yitikiye yose ndayakura hehe icyo twasaba twasaba ko aho mu nkambi turi botugirira ingufu bakaduhe- bakaduheza ambirasi yo kuza batuzanira injya niba hari umuntu hazanye injya avuga ati ngiye kuraba umuntu inundu bakamupakira mu modoka bakamuzana bakongera bakamusubiza inyuma nicyo mbona kibazo bodufasha kabisa kandi baba bagize neza mwamenya yuko atari abarwayi bo mu nkambi yo mu rusenda bivuriza kuri ibi bitaro byo kwa nundu bonyine bafite iki kibazo ahubwo n'abarwayi bo mu nkambi y'imurongwe nabo bamya yuko bahura n'iki kibazo cyo kubasaba kujya gushakira imiti ku mafarumasi bedasenga bwoko bw'ijwi rya amerika kwa nundu wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya ni ikiganiro cy'amagara y'abantu no musimutsi tubabwira iki muri cagisi umwanya wo kubabwira mu kiganiro aho tubabwira ingene mu bungabunga amagara yanyu no musi turagaruka ku ndwara ya glaucoma izubugira kabiri mu ndwara z'amaso zitera uruhumye mu gihugu cy'u Burundi bigaragara ko n'abakiri bato ibafata n'ubwo ubushakashatsi bwerekana ko ikarira abantu bamaze gushikana imyaka mirongo itatu n'itanu umuhinga yanonosoye ibijanye no kuvura indwara z'amaso muganga Philbert Remezo araduha umuco mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse inyuma y'indwara y'igiharage ariyo cataracte mu rurimi rw'igifaransa iya glaucome iri mu zibangamira abantu ku isi mu gutera uruhumyi muganga Philbert Remezo yanonosoye ibijanye no kuvura indwara z'amaso avuga ko uruhumyi ruvuye kuri yo rucika ubumuga bw'umuntu bwegu aho bitaniye rero nuko indwara twavuga ngo iyo narimvuze cataracte iyo ndwara y'igiharage iyo bakubaze bakayikurayo uca ubona neza ariko kuri iyo ndwara ya glaucome naho bakubaga naho bakuvura ubuhumyi warose buvuye kuri gorocom ntibyigira bivugwa naho ufise amafaranga menshi naho washobora kuja mu bindi bihugu biteye imbere gose nta buhinga buhari kugeza ubu bushobora kwituma ushobora kubona neza ni kuvuga rero ko ari vyiza ko abantu bayipimisha hakiri kare kugira umuntu atangire ko umuntu atoja kuyivuza amaze gutangura guhuma uyu muganga asigura ko muri rusangi kugira ngo iyo ngwara ya glaucom ifate umuntu hari ibihimba bibiri nyamukuru bituma umuntu abona neza biba vyasinzikaye umutsi nsoza mbonero bita neroptique mu kinofunofu uba ufise ukuntu wisangije ingene umeze ukuntu uba warahungabanye hama hakaca baho rero n'ikindi twokwita umurima w'imbonero mu kinofunofu nyene bita champ visuel kuvuga ko nk'umuntu ariko araraba ikintu bijya bindi byose ashobora kubona atariko arabiraba niwo twokwita umurima w'imbonero n'uwo murima rero urafise ukuntu ugabanuka vyerekana iyo ngwara ya glaucoma icyo muganga Philbert Remezo amenyesha ni uko hari ibimenyetso umurwayi ashobora kwibona ko haba ku mwana yayivukanye cyo kimwe no kuwo yafasha kuze hariho iyo umwana avukana ibimenyetso bikuru bikuru ni bitatu icya mbere ni uko iyi mbonero yirabura ku muntu iba ari nini cyane icya kabiri ni uko agira amosozi icya gatatu ni uko akunda gutinya izuba rwose ku bantu bakuze naho ibintu byerekana neza ko umuntu yaba arwaye nk'iyo ndwara twavuga ko byerekana neza mugabo ibimenyetso bishobora kumutuma aja kuraba umuganga hariho ububabare hariho gusa n'agahama kw'amaso hariho kubona ibintu by'ibikeke iyo ariko araraba nko ku zuba hama birabandanya mbere akagabanura kubona by'ukuri akongera mbere bigashika naho aba atakibona uyu muganga abandanya avuga ko ku bana bayivukana ishobora guhera igihe yakurikiranywe n'umuganga hakiri kare ariko ku muntu akuze iyo yarinze yibona ko ibimenyetso bigoye ko indwara ikira burundu iyo uyibonye utevye ntikira gusa umuntu icyo bivuga ni uko imiti iyo utanguye kuyifata ubwo umuyifata ubuzima bwawe bwose iyo bakubaze niho imiti ushobora kuyihagarika mugabo birashobora gushirwa asubira gutangura imiti ukabandanya uyikoresha ubuzima bwawe bwose cyane cyane iyo ifatanye n'uwo murindi w'amazi kuko uwo murindi w'amazi uca ugerageza kugira ubwo umushize hasi ni nka kujya k'umurindi w'amaraso indwara y'umutima bahora bavura aho iyi ndwara y'amaso glaucom igoreye ni uko atakintu kigaragara kiyitera umuntu ashobora kuba yo kwirinda muganga Philbert Remezo avuga ko hari ibintu bishobora kuba intandaro nta uvuga kenshi ko hariho ikibitera by'ukuri turavuga ko hariho ibintu bishobora kuba intandaro by'ukuri ikintu ca mbere kizwe kuva kera kuva iyo ndwara ibaho ni ivumuka ry'umurindi w'amazi atembera mu jisho two kwita hypertension y'ijisho ikindi gikurikira iri mu mugwi w'indwara z'uruhererekane mu muryango ikindi ni uko nk'abantu bafise indwara y'ibisukari bavuga ko bashobora kurwara nk'iyo ndwara ikindi nyene ni uko nk'abantu baba barakoresha dukoresheje imiti itandukanye yo mu maso hariho ubwoko bw'imiti ishobora gutuma iduza wa murindi w'amazi atembera mu jisho kubera iki muyiha umurwayi kandi mwumva yuko ishobora kumumerera nabi iyo miti iravura neza kandi twavuga ko ntigirira n'abantu bose no kumenya abayiguhaye n'umwanya bayiguhaye hanyuma urengeje ugumye uyifata kenshi niho ishobora kugutera izo ngorane uyu muhinga mu kuvura indwara z'amaso avuga ko hari abana b'imiyabaga bafatwa n'iyo ndwara ya glaucome mu burundi nubwo ubushakashatsi bwerekana ko ifata abakuze kuva ku myaka mirongo itatu n'itanu no kuduga ari nacyo gituma ahamagarira abantu kwama bipimishije batarumva umusonga ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika Diane Ndonse arakenuye nakuriwe duca dusozerera ikiganiro cacu cuno munsi ariko imbere ko duhana agahindukira noyibutsa ko umuvugizi wa leta ya Kongo umwanya n'umwanya aza kuremesha ikiganiro n'abamenyesha makuru aho vyitezwe ko perezida uh, aho vyitezwe ko perezida wa Joseph Kabila ahiba kavuga nimba azokwitoza canke atazokwitoza amatora yimirije muri ico gihugu Lambert Mende umushikiranganje ajeje kumenyesha makuru akaba n'umuvugizi wa leta mukanya yabwitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP yuko isaha ico kiganiro kiza kubera ko itaramenyekana umuhari wishinze guharanira intwaro rusange muri Kongo Luka ugizwe ahanini n'urwaruka wasavye abanyekongo ko ari nkahamwe Kabira yohirahira akavuga ko azongera kwitoza boca biha amabarabara muri kano kanya amakuru dukesha bagenzi bacu mu gisata c'igifaransa yemeza ko umurwa mukuru wa Kongo Kinshasa ugitekanye umukuru murwi ujeje gutunganya amatora yabwiye ku ruhande rw'iwitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko atakirahinduka isaha ntarengwa ko yo gutanga kandidatire ku bashaka kuzokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwa cumi na kabiri ari saa cenda n'inusu ku masaha yo muri Kongo bamaze gutanga amakandidatire yabo harimwo bane mu batavuga rumwe na leta bagizwe n'uwahoze ari umurwanyi Jean Pierre Bemba gusa Moise Katumbi atavuga rumwe na leta yari yabujijwe kwinjira muri Kongo naho yari yavuze ko azotanga kandidatire yiwe ntibiramenyekana ko aza koroherezwa kugira ngo ayo masaha yo kuyitanga nta mujane atarashobora kuyishikana muri sepni makoze rero nshuti bakunzi mwariko muratwumviriza yakoze Innocent Kimenyi twari kumwe mu hinga bw'ivyuma na ingenieur yadufashije Diane Nahazwe mbere ko dusezerana ngene ndabatumiye mu biganiro biri imbere muri vyo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana saa kumi ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu aza kuba ari amakuru agezweho ku isi na cane cane muri afurika ni kuri kano karirimbo tubasezereko
No more my